hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people it don't happen No, no be smarty. thing hmm. as benin republic talk say they no one hear yes o the yoruba alagbara people all the babalawo dem don gather say no we no go watch our own sunday go to remain for benin republic custody who benin republic wan talk say dem be abi they even reach one state of yoruba land the whole benin republic how they go feel? just took hand for the yoruba people eye like that upon the business What be say the yoruba people they do with them? wey be say di yoruba pipo don dey help benin republic for long time how come di benin republic sunday go just enter? um only benin republic to pass there go another country e come turn to big wahala wey be say the benin republic now come forget all the good wey be say The yoruba people don do together with them. now dem come dey put the mind of the yoruba people up even if they no fit do wetin to support sunday but at least make they release am make e go meet their family right now they tok say if president alone no wan hear then go make president alone hear say wetin dey there dem must let am hear by force he say "because this one dem don dey beg dem even lawyer don give up my people." even the judge no see the reason why they go still continue to dey keep sunday go for prison because e get where the case come reach wey be say the lawyer sef no know exactly fight wey dem dey fight for right now the yoruba babalawo don come out say make those benin republic o oh, make dem never make dem no get peace since dem talk say make sunday igboho make dem no get peace make sunday igboho no get peace e say right now na the benin republic dem wan dey do back to send that to dem say if dem continue this kind of step with benin republic in a native way, in a cultural way, maybe the Benin Republic will come hear the cry of the Odudua people by force, say, who they they own for dear might be the voice of many Yoruba people will be saying, they no fit speak for themselves. Waiting be the crime of Sunday Igboho where they will continue to the old land. And the Benin Republic, they go they talk say that they help Sunday Igboho, say that they protect them because of May dem no go do wetin eh May dem no go hurt sunday gboo make dem no peme for sunday gboo but truth of the matter be say nobody go dey for inside prison prison wey be say criminal dey dey and this person wey be say on her own e no thief e no do anything wrong and na all am for dem na dey talk say dis one na protection This one no be protection This one na heavy uh, uh, something wey be saying e no even good at all na be this kind of thing so the yoruba people now don enter one trouser with the benin republic because they don want them tire and the benin republic president many video wey be say dem dey send dey go give ten dem dey do as if dem no dey see am because e come be like say buhari don use. yes o so, my people yes o so, my people this one na mama rodia building na i carry come here to call introduce to una my people my people for those of una una wey be say una dey for diaspora una dey feel say if una never become billionaire una no go fit get house for nigeria no be so mama roger don make things easy for everybody for those of una wey be say una try to build una family member don chop una tire una no know say that small small money wey una dey give out fit make una become landlord those small small money wey una dey commonize my people this house wey be say e dey for scream so na under five months na mama roger take stand this house and this house if not, if i turn am on the money we enter this house We fit stand this house una no go believe say na dat kind money wey be saying that they give out Now if fit stand this kind of house I be some of una wey be say una dey for eh, diaspora una wan get house for lagos wey be saying una Don't try una best to get house for lagos This one a great opportunity so my people make una contact mama roger make mama roger turn una one era to make una become the latest landlord or the latest landlady in town So they go say na make e hold sunday igboho to 2023 because sunday igboho be like threat to oga bubu and e fit be say e dey feel say if sunday igboho come out na be say election for 2023 no go work the whole yoruba people go stand up again una know say everywhere be like say e come be like say e cool small because everybody dey run up and down say make dem release sunday igboho right now if dem come fit release sunday igboho na be say all of dem go start to dey come out again dey do rally dey talk about oduduwa nation That is why now Benin Republic and Nigerian president now, they won't come negotiate, say they won't keep Sunday Igboho for there. So that that election for 2023 go fit oh and again benin republic to go fit benefit from nigerian government una know say benin republic if they feel open that border nigeria start to do business with them. I be say hey, if they dey pass through hunger of 90 percent right now if they open that border na im be say hey, It go reduce to like 40 percent my people. now they say god don't butter their bread now make dem they do everything to take a eh, please oga bubu say okay oga oh, bubu oh, anything wey you talk we go do one because all these things. Now many people feel say no be for free Now dis benin republic pipo dey do one, no be for free if person they sick person wey be say he pass border If they sick and as if they sick una no feel release I make you go collect treatment una continue dey carry una own doctor and the sick dey worst every day wetin di benin republic want right now di yoruba pipo wey be say di alagbara for yoruba land pipo wey be say dia learn strong little bit in a native way in a in another way wey be say People, people no go fit hurt sunday gboo They don come outside say sunday gboo na their own person na their own son enough is enough we no go fit suffer make our children continue dey suffer for the future all di fight wey sunday gboo dey fight right now na the future of their children na sunday gboo dey fight for so my people, i go like make una watch the quick video of yoruba babalawo wey be say e come aside with im own way wey be say e make a tutu for sunday gboo some sacrifice wey be say e go make dem fit leave sunday go and e go make any evil wey be say dem do against sunday go turn against all these people. so my pipo go leave una make una watch the video before i come back to come talk to na my people. good morning baba buhari my name is oluwatoyin badmus i'm iyaloja and iyalode of abuja i'm your fan i've been your fan since 1984 85 I've been campaigning for you since 2015. In fact, in 2019, I campaigned for you in front of Wuse Market. At the campaign ground in Wuse Market, General Marua was there. Then one retired IG of police, I think his name is Abai, was there. But by this killing is getting too much. Like I said, I'm your avid supporter. This is not about opposition this killing that is going on around the country, this kidnapping, Baba, please talk to us. Address us. We want to hear from you. We, want, we don't want to be hearing from Shehu Garuba. It's you that you want to hear from. Give us assurance that everything will be okay. We are afraid to come out of our house. Last week we heard that one of the members of APC was killed on his way to the airport. That was uh, luck in Imo State. Today now we are hearing rumors. I pray to God that it is not true. That they have killed the DG of uh, the DG of uh, what is the name of this parastatal of NECO. Our children they will go to school, they will kidnap them. Baba, talk to us now. Please talk to us. Come on national television. Address us. Talk to your people. We want to hear from you. We want to know the situation. I'm begging you. I'm, be, I'm begging you on behalf of all the women in Nigeria. We are tired. I am begging you. Please come out and talk to us. Come and address us. This is getting too much. I'm over 60 year old. I was not too young when the last civil war started in Nigeria. My mother has to pack all of us and go and hide us, hide us in our hometown in the 60 Papa, please address us now. Talk to us now. This the way you are keeping quiet is not good. Stop sending people to go and talk to us. Stop sending any person to talk to us. We want to hear from you. We are your children. We voted for you. I voted for you and I don't regret voting for you. But please, Baba, we want to hear from you. This killing is getting too much. We don't feel safe anymore. We want to know what the problem is. Baba, please, I'm, I want to talk to you, but since I don't have the access to get to you, I pray and I hope that this video will get to you. This is getting too much, Baba. Please, come outside and talk to us. We are tired of you keeping quiet. Please, during the campaign, you, you talk to us. We want you to come outside and talk to us. I'm begging of all, on behalf of all the women in Nigeria. We are tired my people and i don't hear from iyaloja hmm iyaloja you wey see bua oga you say you don dey campaign since 1995 i been na 1994 if not 1995 na be say that eh, that pikin that person wey be since then wey the campaign if na time wey they born that time He go don complete like twenty seven years old if na eh, eh, nineteen like uh, uh, four, he go don complete like twenty seven years old and if na nineteen ninety five, he go don complete at least twenty six years so my uh, my people, wetin i wan come bring come out for this point be say so for that twenty six years na now you come see say ogabubu wrong from since two thousand and fifteen. wey be say ogabubu don dey When we say he don't finish the whole Niger people, when we say everybody dey talk several since when we say that they see president for this life they never jam oga bubu and oga bubu go see dey both say eh na be the best president say since when we say they don't get president for nigeria na be the best so right now now na iyaloja come talk say he don't tire she no go just feel quiet make she no talk because many of y'all that wey be say dis eh, eh, many of all dis eh, market women wey be say iyoloja don carry all of them join together. say make dem go campaign for buhari many of dem be like say dem don dey drag the woman rapper say no this election this oga bubu wey we go support so market women many people don lost their market wey be say dem no fit dey continue business again becos wetin hunger wan finish dem don use all the market money to take it finish many people wey be say small small market money wey dem get dem use am take buy cloth campaign for oga bubu at the end of the day now They don close their shop e come be like say the market women now dey drag the woman say no you need to come outside to go talk to Obubu because na you talk say make we come vote for oga buhari so oga bubu now don reach the position e come be like say the story don change now you no even know you know say whether somebody like them dey exist again that is why this iyaloja now come come outside say she as iyaloja wey she be she no go feel quiet she don't tire make she come as make oga bubu come as i can't address in people. So if e address in people, oh, maybe the market women go still silent. small will be say they go stop to the dragon. so my people, eh di matter wey dey for grant. so a lot of people don't tire When we say especially the payment aspect if to say eh dem talk say job no dey now say the payment see reduce but payment dey worse every day kidnapping dey worst every day different thing na dey happen for that naija hunger dey o eh, eh, school o mm -hmm, road mm -hmm, na so e be nothing nothing for them my people so this kind of thing na make a lot of people say they wan go on their own And I know that time na say the, people they talk say good luck jonathan that time una no go see people like eh, una no go see yoruba nation dey talk say dem wan go on their own una no go see biafra wey dey say dem go talk say dem wan go on their own because of say this hunger don reach everywhere for people body people don tire to dey complain say oga bubu o eh, hunger dey for the country o dem dey permit people and oga bubu go do as if say e no dey hear but if you see anybody wey come protest e go see me dey go arrest dem innocent people go start to dey go jail but oga bubu no wan dey sit down say ah why these people dey protest say dem wan go on their own 2012 eh, or 2010 or abi 2009 why they no tok say They wan go on their own why be say na wen e bin turn i rally and protest full everywhere oduduwa nation come aside biafra come aside why be say na now dem dey come outside oga bubu sef you too need to rethink except if to say no be oga bubu dey there wey be say na bring from the other side o ehn una know hmm na different one na we dey hear my people una know say as the news dey come i dey carry am to come share am with una all right my people i go like to end the video for you make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys guys my next video bye guys.